iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda muriko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika mwiriwe inshuti namwe bagenzi mukunda radiyo ijwi ry'amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye kuyashikirizwa na jewe oriane itanga ishaka ingingo nkuru nkuru zigize ayo makuru mu rwanda abantu barenga cumi bamaze gupfa bazira inzoga zahum- z- zahumanye
kugira ngo agaragaze ibimenyetso ari- yaribwaga mu nda agataka n'umutwe mu minota zeru akakubwira ngo arahumye ntareba A- akabivuga nyine arimo no- no gupfa bihita birangira ni igitangaza cyane bi- birakabije ntabwo ntabwo wabishyikira uyu ni madamu nikuze hadija ayobora agace ka intambwe kaguyemo abantu umunani bavuga ko bishwe n'inzoga yitwa umuneza mu gisagara ca kigali amashirahamwe y'abaharanira demokarasi muri sudani yasabye ko haba uno munsi wa kabiri imyiyerekano ikomeye yo kwiyamiriza kudeta yakozwe n'abasirikare mu gihugu abayobozi i new delhi mu buhindi bashizeho umukwabu wo mu mpera z'indwi mu gihe abarwayi ba covid-19 bic- ba- biyongereye inshuro zine n'umukuru ah, n'amakuru w- w'abaminisitire ah, agasanganwa virusi ya korona umwami wa suwede n'umwamikazi basanganywe covid-19 ayo makuru yose n'ayandi twabateguriye ntihagire aho muja ni mu kanya Amavugu- amakuru avugwa hirya no hino ku isi amashyirahamwe y'abaharanira demokarasi muri sudani yasabye ko haba uno munsi wa kabiri imyiyerekano ikomeye yo kwiyamiriza kudeta yakozwe n'abasirikare mu gihugu ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo abategetsi b'ico gihugu bugaye amabarabara makuru makuru ku mugwa mukuru Khartoum no mu gisagara bifatanye ca Omdurman imbere y'imyerekano y'uno munsi ku wa kabiri ni mu gihe ico gihugu kiriko kija mu bibazo vya politike bikomeye cane inyuma y'uko umushikiranganje wa mbere Abdallah Hamdok atanze imihoho mu ntango z'iyi ndwi yatanze imihoho ku munsi w'Imana avuga ko atashoboye kumvikanisha abasirikare bayoboye igihugu n'abagize umuhari uharanira demokarasi mu gihugu Sudani iri mu bibazo bikomeye vya politike kuva abasirikare bafashe ubutegetsi muri kudeta yo ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe igisirikare carasubije Abdallah Hamdok mu mabanga yiwe y'umushikiranganji wa mbere mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze kugira ayobore leta mu masezerano bamwe bavuga ko yakumiye abaharanira demokarasi bagize uruhara mu gukura ku butegetsi umutegetsi yari amaze igihe kirekire atwaza igitugu Omar al-Bashir mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hari nyuma y'uko kiremewe n'amakungu igisirikare cyari cakuye Hamdok muri kudeta yabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze cyaramusubije mu mabanga yiwe ukwezi kumwe inyuma yaho inyuma y'amasezerano yari agenewe kugabanya icuka kibi hamwe n'imyiyerekano yo kwiyamiriza kudeta yabaye kuva ico gihe Hamdok yarananiwe gushiraho leta mu gihe imyiyerekano yo kwiyamiriza kudeta n'amasezerano yagiranye n'igisirikare yabandanije kuba urutavanako
igisirikare cya iraq gitangaza ko indege zibiri zitagira abadereva bita drone zarasiwe mu ntara ya ambar iri mu burengero bw'igihugu no munsi wa kabiri fidel nyongabo ni nawe kandi atubwira iyo nkuru izo ndege zari zigiye gukora ibitero ku ikambi y'igisirikare cya iraq yitwa ain al assad muri iyo ntara mu masaha mu bucagucagu no munsi ku wa kabiri amara zarashwe zikiri hanze y'ico kibanza cy'igisirikare kigwanira mu kirere ico kibanza cakiye kandi bamwe mu bahinga mu vya gisirikare b'abanyamerika habaye umunsi umwe inyuma y'uko izindi ndege zibiri zitagira umudereva zirasiwe hejuru y'ikambi y'igisirikare cya iraq hafi y'ikibuga mpuzamakungu co ku mugwa mukuru bagdad ivyo bitero vyompi bibaye mu gihe hibukwa imyaka ibiri irangiye igitero c'indege itagira umudereva ya amerika cishe kaseme soleimani yahoze ayoboye inteko zidasanzwe z'igihugu ca iran iminsi ibiri inyuma y'ico gitero ca amerika ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inama nshingamateka ya iraq yaciye ifata ingingo isaba leta guhagarika kwakira inteko zo mu mahanga ku butaka bwayo
abayobozi i new delhi mu buhindi bashizeho umukwabu mu mpera z'indwi mu gihe abarwayi ba covid 19 biyongerewe inshuro zine n'umukuru w'abaminisitiri agasanganwa virusi ya korona ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi abayobozi i delhi uyu munsi ku wa kabiri bategetse abaturage kuzaguma mu ngo zabo muri iyi wikendi ije bamaze kubona ko umubare w'abarwayi ba covid cumi n'icyenda wikubye kane mu cyumweru Arvind Kejriwal umuyobozi wa Delhi umurwa mukuru w'ubuhindi avuga ko yanduye iyo virusi nyuma yo kugeza ijambo ku giterane mu bijyanye n'itora atambaye agapfukamunwa uyu muyobozi ni umwe mu bantu ibihumbi mirongo itatu na birindwi magana atatu mirongo irindwi n'icyenda banduye covid cumi n'icyenda bwa mbere babaruwe mu buhinde mu masaha makumyabiri n'ane ashize abapfuye ku munsi umwe ushize bose hamwe ni ijana na makumyabiri na bane deri barura abantu barenga ibihumbi bine bandura buri munsi kandi uwungirije umuyobozi w'uyu mujyi manishi sisodiya yavuze ko abenshi mu barwayi bagaragaza ibimenyetso byoroheje cyangwa nta bimenyetso kandi ko bakira vuba ikindi avuga ni uko abantu bazagomba kuguma mu mazu ku wa gatandatu no ku cyumweru kugira ngo babuze virusi ya korona gukwirakwira mu minsi y'icyumweru ibiro byinshi bizakora ku buryo kimwe cya kabiri cy'abakozi bazakorera mu ngo sisodiya avugana n'abanyamakuru yongeyeho ko igihe abantu baba banduye baguma mu ngo zabo bityo ibitaro bikabasha kwita ku bantu barembye kurusha abandi muri rusange mu buhinde umubare w'abanduye virusi ya korona wikubye inshuro hafi eshatu kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe bagera kuri gatatu n'ibice makumyabiri na bine ku ijana kuri uyu wa kabiri kandi mu mijyi imwe amashuri mato n'ayisumbuye yamaze gufunga kuva icyorezo cyadutse mu buhinde mu kwezi kwa mbere muri bibiri makumyabiri igihugu cyabaruye miliyoni mirongo itatu n'enye n'ibihumbi magana cyenda mirongo itandatu z'abantu banduye aba babariyemo ibihumbi magana ane mirongo inani na bibiri na cumi na barindwi bapfuye urakoze jeni zandele christmas mafe yikekwa ko yaturiye inyubako z'inama amateka muri afurika y'epfo yarengutse muri sentare uno munsi wa kabiri ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidel niyongabo zandire christmas mafe yagirizwa ibyaha bitari bike birimwo guturira inyubakwa za leta ubusuma no kwinjira mu nyubakwa mu buryo butarekuriwe n'amategeko azoguma apfunzwe mu gihe arindiye urubanza rwerekeye gupfungurwa atanze ingwati umwunganira amenyesha ko ahakana ibyaha yagirizwa mafe yahagaritswe n'igipolisi mu kibanza kirimwo inyubakwa z'inama nshingamateka nyuma k'umuriro wadutse muri izo nyubakwa mu gitondo co ku munsi w'imana urangiye izo nyubakwa ziri mu gisagara ca cape town zirimwo izimaze imyaka ijana na mirongo itatu umuvugizi w'ibiro vy'umushikirizamanza mukuru w'igihugu eric ntabazarira yabwiye abamenyeshamakuru ko mafe yasanganywe kandi bombe yamara nta birenga ngaho yatangaje no mtandazo mbambo umuvugizi w'igipolisi kidasanzwe kijejwe amatoza amenyesha ko abandi bantu bashobora guhagarikwa ku bijanye n'umuriro waturiye inyubakwa z'inama nshingamateka ku munsi w'imana urangiye avuga ko hashobora kuba hari abandi bantu babigizemo uruhara yamara muri iki gihe bahagaze ku muntu umwe gusa gushika itohoza ritoye ibindi bimenyetso inama nshingamateka yari yugaye kubera iminsi y'uburuhuko yo mu mpera z'umwaka
urakoze fidele ubutaka bwasenyutse ahantu hariko harubakwa mu majyepfo y'ubuseruko w'irengero nako bw'ubushinwa bwahitanye abantu cumi na bane abandi batatu barakomereka ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mokankusi ibiro ntaramakuru by'ubushinwa xinhua byabitangaje uyu munsi kwa kabiri byavuze ko abantu barenga igihumbi bifatanyije mu gikorwa cy'ubutabazi ijoro ryose nyuma y'uko ubutaka buridutse mu ijoro ry'ejo kuwa mbere mu mujyi wa bije mu ntara ya gwinzo amafoto yafashwe na televiziyo ya leta y'ubushinwa yerekana abacukura mu rwondo muri ibyo bikorwa by'ubutabazi abakozi barimo kubaka ibitaro icyatumye ubwo butaka butenguka kiracyakorwaho iperereza
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mubandanye kumviza radijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda kuri za fm zitandukanye n'imirongo ya shortwave mushobora kutwumva site yacu interineti turi kuri wewewe radiyo yacu voa kaburungu com aderesi ya facebook youtube na instagram byacu ni voa radiyo yacu mu kanya turakurikira mu makuru y'akarere amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana ibyaha mu rwanda rib rwatangaje ko rwataye muri yompi umuyobozi w'ishyirahamwe rikora inzoga yitwa umuneza inyuma y'aho iyo nzoga bikekwa ko yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu barenga cumi na babiri mu karere ka gasabo mu gisagara cya kigali mu karere ka no mu karere ka bugesera mu buseruko ni mu nkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi mumenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda umuvugizi wa rib umurangira tiyeri yabwira ijwi ry'amerika ko abafashwe bakurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo gukora ibiyobyabwenge n'icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake bamwe mu babonye abahitanywe n'izi nzoga basobanura ko byabaye nk'ibitungurana kuko uwanywaga iyi nzoga yahitaga apfa uyu ni madamu nikuze hadiji uyobora umudugudu intambwe mu murenge wa kimihurura mu karere ka gasabo waguyemo abantu umunani bivugwa ko bishwe n'iyo nzoga umuneza twabimenye nyine abantu bamaze gupfa mu bantu cumi na babiri twari dufite hapfuye umunani bane bari mu bitaro inzaduka ntabwo ari izari zisanzwe ariko cyane yakoze ibara niyo bitaga umuneza na tuzana kugira ngo agaragaze ibimenyetso yaribwaga mu nda agataka n'umutwe mu minota zeru akakubwira ngo arahumye ntareba akabivuga nyine arimo no gupfa bihita birangira ni igitangaza cyane birakabije ntago ntago wabishyikira mugenzi we bwana nsengiyumva gaspar uyobora umudugudu w'umwe mu murenge wa kimuhurura nawo mu mujyi wa kigali nawe yumvikanisha ko uwanyoye iyo nzoga atatindaga bavuga ko umuntu yarwaye umunsi umwe yavuye ahantu kunywa ageze mu rugo araryama bamuhamagara saa munani bambwiye ko umuntu apfuye nta kuremba guhari yarwaye umunsi umwe nta kurwara kwabayeho rwose turashyingura bisanzwe uwa kabiri nawe yapfuye nyuma y'abandi nawe ndumva ngo yari yaje gusura mushiki we iriya nzoga impamvu ngo bayikunda nge sinjya nk'inzoga ariko bavuga ngo ko imeze nka rikeri baba bumva ko ari nka karikeri mbese ko ngo mu kanwa bumva ari nka rikeri kugeza ubu benshi bapfuye bagiye mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka abafite ababo bapfuye bemeza ko iyi nzoga batazayibagirwa umuvandimwe wanjye pe nawe yari atuye muri iriya karitsiye noneho iriya nzoga barazinyweye bazinywa mu minsi mikuru ya noheli ubwo rero umukurangira aravuze ati ubwo umuneza bavuze ko ari wo wishe abantu njye nimunyihere tuzane ninywere ntabwo wo bawuvuze mu byishe abantu ubwo ni uko kuva yanywa iyo nzoga ubwo niriweho gutyo kugera saa kumi n'imwe umwuka umushizemo ubwo twarashyinguye nyine kuri bonane asize abana babiri ubwo ni ubwangu nyine tugiye gusigara tureba abo bana ntabwo tuzibagirwa bibiri na makumyabiri na rimwe twayigize nk'aho ari indahiro muri famiye yacu iraduhekuye nuko iratugabanyije umubare kugeza ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti mu rwanda cyahagaritse by'agateganyo inzoga ebyiri yitwa umuneza na tuzane zikekwaho guhitana ubuzima bw'abantu ni icyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize ubwo hasohokaga itangazo rihagarika ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibi binyobwa ndetse inabuza abantu kunywa izi nzoga mu gihe hakiri gukorwa isuzumwa ku mikorere yazo umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge yabwira ijwi ry'amerika ko izi nzoga uko ari ebyiri zacuruzwaga mu buryo bunyuranije n'amategeko bwana emile bienveni yumvikanisha ko ibi binyobwa byasanzwemo ikinyabutabire cyangiza ubuzima bw'abaturage umuneza biragaragara yuko iyo iri ikinyabutabire yangiza ubuzima bw'abaturage cyitwa metanol ariko igikuru muri byose abantu bakwiye kuba banenza kuko ni n'ubutumwa dushobora gutanga gukora nk'uko nabo bakoraga udafite uburenganzira icyangombwa kikwemerera gukora kigaragaza yuko aho uzakorera hujuje amabwiriza y'ubuziranenge ariho ubwabyo ntibyemewe nanone gukora igicuruzwa ukagishyira ku isoko ikiribwa cyangwa ikinyobwa nacyo kitabanje gusuzumwa ngo cyemererwe kujya ku isoko nabyo ubwabyo ntibyemewe kugeza ubu ribi ivuga ko yamaze guta muri yombi nyiri uru ruganda rwakoraga inzoga umuneza bwana marcel ngarambe ribi ikongeraho ko hari n'abandi bantu bane nabo bafashwe bakurikiranyweho uruhare muri kiriya kibazo cyahitanye aba baturage ribu isobanura ko abafashwe baramutse bahamwe n'ibyaha bahanishwa igifungo cy'imyaka irindwi ku cyaha cya kabiri bakurikiranyweho cyo kwica batabigambiriye itegeko rivuga ko umuntu uhamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu ariko kitarenze imyaka ibiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya leta y'intara ya kivu ya ruguru muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yategetse abafise imodoka n'amapikipiki byunguruza ingenzi kubyandikisha no kubisiga amarangi kugira ngo ntihabe amakenga hagati yabo n'abagizi ba nabi ni nyuma y'ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa muri iyo ntara inkuru ya mugenzi wacu ari asanka mu gisagara cya goma
iki ni icyemezo leta ya kivu ya ruguru ivuga ko kigamije kurwanya ubugizi bwa nabi mu mijyi igize iyo ntara ni igikorwa cyahereye mu mujyi wa goma aho abatwara moto bose basabwe kwiyandikisha naho abashoferi b'amatagisi bategetswa gusiga amabara aranga ibendera ry'igihugu y'umuhondo ubururu n'umutuku imodoka zabo areketa aherutse gushimutwa abamujyanye bakoresheje tagisi yari ivuye igoma bamugeza muri parike ya virunga yarekuwe umuryango we umaze gutanga amadolari ibihumbi bitanu aravuga ko izi ngamba zatinze akaba ashyigikiye abayobozi babitekerejeho
ubundi ibyo ni byo byiza kuko buri nshuti ushobora kumperekeza ari bumenye nimero y'itagisi yanjanye n'ibara ryayo hari n'ikibazo cy'impanuka benshi mu bashoferi bakunda kwiruka ubu ibyo nabyo tuzi yuko birangiye ubwo tuzajya tubashakisha aho ari hose
abatwara moto barasaba ko icyo gikorwa kibaheraho bavuga ko bizatuma abakora uwo murimo bose bamenyekana alfred kiko ni umwe muri bo
jewe nk'utwara moto ndishimye cyane kandi nkahamagara bagenzi banjye kubishyigikira kambare muhisa amaze imyaka makumyabiri atwara bisi mu mujyi wa goma kubwe asanga ko umurimo wabo warinjiriwe avuga ko iki gitekerezo kizafasha kurwanya abateza umutekano mu identifier les motards c'est une bonne chose et peindre aussi les voitures et ça serait aussi une kwandika abatwara za moto no gusiga amabara nabyo ni byiza kuko bifasha abaturage bamaze iminsi bagowe n'ikibazo cy'umutekano turasaba ko abashoferi bazi yuko ariko kazi bagira bubahe uwo mwanzuro wafashwe n'abayobozi b'intara
muri rusange abaturage barashima iki cyemezo bakaba bafite icyizere ko kizafasha kugarura umutekano wari umaze iminsi utameze neza zainabo safari ni umwe mu bagore bikorera imizigo mu isoko ry'igoma
ntibarekere aho ku mamoto n'amamodoka gusa kubera ibyo umuyobozi amaze gukora mu kanya ni ugushaka kumenya niba afite amamoto zingahe mu mujyi wa goma ariko babe maso
uyu mwanzuro wafashwe n'umuyobozi w'umujyi wa goma koroneri kabeya makosa francois uje nyuma y'ubwicanyi bwaguyemo abantu batanu mu kwezi gushize abakora ubwo bwicanyi bakoresha moto n'amatagisi ni icyemezo kizakomeza mu yindi mijyi hagamijwe gushakisha icyazana ituze mu baturage ali asanka darius ijwi ry'amerika
umugwi washinzwe kurangiza imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu rwatangaje kuri uyu wa mbere ko leta ya nigeri yemeye kuba irahagaritse mu gihe cy'iminsi mirongo itatu iyirukanwa ry'abanyarwanda umunani bambitswe izera ku byaha bya jenoside bamaze kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha Maître Innocent Twagiramungu umuhinga mu mategeko mpuzamakungu mpanabyaha arasobanura uko icyemezo cya leta ya niger gikwiye kwakirwa yaganiriye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana
mu by'ukuri ni agahomamunwa kubera ko amategeko mpuzamahanga nigeri yasinye ndetse n'ibihugu byose n'umuryango w'abibumbye ateganya ko amasezerano nk'ariya agomba kubahirizwa n'impande zasinye yari amasezerano rero yo kurushakira aho abantu babere mu biriya byaha urukiko rwa rusharwa rwaburanishije ku birekeye jenoside mu rwanda ndetse n'abandi barangije igifungo cyabo yasinywe n'igihugu cya nigeri n'umuryango w'abibumbye ni ukuvuga rero ko izo mpande zombi nizo zagombaga kureba uko ashyirwa mu bikorwa uruhande rwaba rufitemo ikibazo rukaba rwabwa n'urundi rwasinye amasezerano kugira ngo habe haboneka umuti kuba rero igihugu cya nigeri cyarafashe icyemezo cyo kuba kitakubariza ayo masezerano ni ukuvuga cyambura abo bantu bari bageze mu gihugu cyabo impapuro zo kugira ngo babashe kuhaba ndetse kigafata n'icyemezo cyo kugira ngo babirukane babajyane mu gihugu cy'u rwanda kandi amasezerano basinye abuza ko abo bantu bashobora kujyanwa mu rwanda biteye ikibazo gikomeye bikaba ari igisebo gikomeye cyane ku gihugu cya nigeri ndetse no ku isura y'ibihugu bya afurika mu ruhando mpuzamahanga kubera ko biriya bigaragaza ko ibihugu bya afurika ari insina ngufi cyangwa se ari ibihugu by'akavuyo bishobora gukora ibintu uko byishakiye uravuze ngo bagombaga koherezwa mu rwanda hari aho byanditswe ko bagombaga kwirukanwa bakoherezwa mu rwanda mu by'ukuri icyemezo bafashe cy'uko bagomba kuba bari bavuye ku butaka bwa nigeri nta handi bagomba kwerekeza byihuse kumva bitaba ari inkuru yo kuzimura nta handi bagomba kujyanwa bagomba gushyikirizwa ubutegetsi bw'u rwanda ni nayo mpamvu rero mu by'ukuri nk'uko amasezerano umuryango w'abibumbye wasinyanye na nigeri ateganya ko abantu batagomba gusubizwa mu rwanda kubera ko tinywa ko u rwanda rwashaka kongera kubacira imanza ku byaha bamwe bahanakuweho ariko metere twagiramungu mvugana n'umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ane mukuru arinda yavuze ko hano ku ijwi ry'amerika yavuze ko u rwanda rutifuza bariya abanyarwanda bari muri nigeri ko bajya mu gihugu bihitiyemo ayo makuru avuga ko u rwanda rubashaka yavuye he ikibazo turimo ni ikibazo cya politike ibyo harimo ko arinda yavuze nta komantere nabishyiraho cyane ariko biragaragara ko uriya mugambi wo kugira ngo basubizwe mu rwanda ntabwo ari uwo guhishira kubera ko nkeka ko impamvu bafashe iyo gahunda yo kugira ngo birekure gutyo ari uko babona umugambi bapfiriyemo bakaba rero bashaka kugira ngo bagaragaze ko nta ruhare babigizemo rwo kugira ngo nigeri isabwe kubashyira mu rwanda muzi ko mu cyemezo nigeri yafashe yashyizemo impamvu imwe gusa itumye bafatwa icyemezo bavuze ko ari impamvu za diporomasi ni ukuvuga impamvu zijyanye n'ububanyi n'amahanga nta kindi gihugu rero cyashoboraga kuvuga ko kitishimiye ko abo bantu baba muri nigeri nta kindi gihugu cyabigiramo inyungu kitari u rwanda none abanyarwanda nta kindi gihugu bafitiye ubwenegihugu cyaba cyarashyizeho presiyo kuri nigeri kiyishyira gitutu kugira ngo abo bantu be kuba ku butaka bwa nigeri mbese amategeko ahatira nigeri gutangaza ibyo yakoze ku mpamvu zijyanye n'ubugororangingo bwa diporomasi nibyo ari amasezerano nigeri yagiranye n'umuryango w'abibumbye mu gihe cyose nigeri isanze itazabasha kwibahiriza nk'uko yari yabyemeye igomba kongera ikavugana n'uwo bayasinyanye ari we uriya muryango w'abibumbye kugira ngo haboneke igisubizo mu bisubizo rero bishobora gufatwa nigeri ntabwo yahatirwa ko bariya abantu bazaguma mu gihugu cya nigeri cyane cyane ko n'amasezerano yateganyaga ko abantu bashobora kuzashakisha uko bashyirwa mu bindi bihugu ubwo rero niba nigeri isobanuriye umuryango w'abibumbye ko hari impamvu zaba zo mu rwego rw'ubutwererane n'andi n'ibindi bihugu impamvu za diporomasi zituma itagishoboye kubahiriza ya masezerano ikizakurikiraho ni uko umuryango w'abibumbye uzatangira ukavugana n'ibindi bihugu bigize umuryango w'abibumbye kugira ngo abantu babonerwe ikindi gihugu bashobora kujyamo cyane cyane ko benshi bafite imiryango iri mu bihugu hirya no hino muri afurika mu burayi muri za amerika na canada bashobora kujyamo metere hindosa turagira mu ngo urakoze cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika urakoze ibintu mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda n'abandi banyamahanga badukurikiye mubandanye rero kumviriza ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akanya gasigaye tugahe mwebwe mwaturungikiye intasho zo kwifurizanya umwaka mwiza nitwa pasiteri imvugo nziza ndiho nari ntuye mu mibunda ubu ntuye ku igishigo aho niho ndi ndifuriza inshuti n'abavandimwe umwaka mushamuhire wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri batuye mu bugande barimo pasiteri gikwerere na pasiteri yashore bene data bari mu burundi pasiteri meshake na pasiteri ntungane tutibagiwe na kadogo nkiriho mbifurije umwaka mushamuhire mwebwe mwese ngo imana yo mu ijuru ibagire neza kandi bahindurire amateka ahasigaye mugira amahoro n'umwaka mushamuhire ngewe congera emanuweli ndi muri kongo ibuvira ndatahije madame wanje abana banje na data bukwe bari igishuri umutumba mure agace mbere ugumye reka n'abajema bose banze ku izina rya ema na mukugwanje umutahije butorosi sawa nanjye ndakomeye ubuzima ni buke buke tugenda buke buke nyine umuntu arose ariko ujya arashima ndabifurije umwaka mwiza je nitwa banjatuyaga alexi nkaba ndi buvira muri kongo kandi nkaba ndi imvukire muri zone zone mukungu komine nyanzaraki intara y'amakamba nkashaka kwipfuriza umuryango wanjye wose uwa mbere mukugu wanje yitwa sizeri ari ngaho imukungu n'umuhungu wiwe simo mbonibagiye na marume yitwa gaburiyeri gasigwa n'umupfasoni wiwe kumwe n'abana biwe nibagiye na mama mudogo murumuna mama bangahe iburukiro yitwa suzana bari kumwe n'umugabo wiwe n'umuryango wiwe bose mbo nibagiye n'abari gihanga muri zone gihanga komine gihanga intara ya bubanza manase sifa nitwa ndayishimeze bosiko nkambuka mu ntara ya gitega nkaba ndi muri kongo ibuvira muri kongo nkaba ngomba gutasha nkaba nifurije abo muhira abo muhira bose umunsi mukuru mushasha umufasha wanje yitwa niyonizigiye nadine nkaba ndamutahije agire umunsi agire umwaka mushasha nkaba ntahije na mama we wanje niyo nkuru kotida nkaba ndamwifurize umwaka mushasha nkaba nifurije nyine na mukuru wanje nimpirangeza dewusi bari igitega nkaba ndabifurize umwaka mushasha mbuje nitwa ndiyo ku bwayo erike ubu nkaba mba mu ngaha muri kongo nkaba mba ibaraka rero nagomba gutasha umuryango wanjye ubwa mbere nashimye gutasha papa ari mu gatumba yitwa mayoya joseph nagomba kandi gutasha mukuru wanjye yitwa niyo yankunze jeremy bakaba baba mu gatumba nkaba ngombye gutasha kandi mushikanje ari muri arabiya sawudite yitwa pascaline abangombye gutasha kandi uwundi ari muri omani yitwa nowela iyo nyitwa ndahiriwe muyoboke tuye kuri gitavi twabaga mu guisankuku duhungira kuri gitavi niyo dusigaye rero dukeneye gutasha abantu tubifuriza umwaka mwiza dutahije remezo utuye muri amerika duhatahije mugisha jean de dieu utuye i burundi mu musasa dutahije kadafi utuye muri kenya dutahije nkunda utuye mu bugande tubifuriza umwaka mwiza nawe twebwe turi aho ngaho nitwa tuyizera alfred bakaba banazira ku izina rya mwarabu abandi ngaho ibuvira wanifuje gutasha inshuti n'abagenzi ndabifuriza umwaka mushyashya ndatahije mama wanjye ari mu ntara ya gitega yitwa gaterine ari ku mutumba bita nyakibanda ndabifurije umwaka mushyashya nkatasha na mukuru wanje ari muri somali twatanazi musauza anabifurije umwaka mushasha nkatasha na rogeri na korode na mushikanje winifride bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha n'umugore wanje n'abana banje bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha
nshuti rero mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika hano naho rero ibiganiro byacu tubirangirije turabashimiye bagenzi mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije turashimiye diodone cyubahiro yadufashije kwegeranya ibiganiro edi gwemani we yarahagarariye ibiganiro by'uyu munsi turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mwari kumwe na oriyani itanga ishaka